iri ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramusore inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ku wa gatatu itariki cumi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuri mikoro muri kumwe na fideni niyongabo cyubahiro cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka izo nzoya ivyo bibunduguru iyo micuko nta zindi mfungurwa zibategekanirijwe uwo ni ahishakiye sikolasitike ayoboye ibohero ry'ingozi ibibazo biri hano twabyumvise mugabo kumbure twebwe nta nyishu twoshobora kuronkera bimwe bimwe muri byo ariko twumvise ubutumwa mwatanze tuzobushikiriza abo byega kumbure bazobikorera akazi uyo ni agatongo rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi inyuma y'uko agendeye ibohero ry'ingozi mu buraruko bw'uburundi iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya kari imbere nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu rosine munezero waramutse neza rosine umwanya n'uwawe udushikiriza amakuru waduteguriye
mwaramutse fidele mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya sudani y'ubumanuko aho perezida salva kiir wa sudani y'ubumanuko yakuye mu mabanga umukuru w'igisirikare paul malong kuri uyu wa kabiri hacamusubiriza n'uwitwa james ajong ikurwa rya malong ribaye mu gihe hari abategetsi mu gisirikare bari bamaze iminsi batanga imihoho bagiriza igisirikare cya sudani y'umanuko ibyaha bitandukanye harimwo n'ihonyabwoko kuri uyu wa kabiri byatangajwe kandi ko abantu mirongo ibiri n'indwi bapfuye abandi mirongo itatu na batanu barakomerekera mu mishamirano yabaye muri iyi minsi ine iheze hagati y'abanyagihugu bo mu ntara ya gogriol ariek mayar ariek ajejwe kumenyekanisha amakuru muri iyo ntara yatangaje ko leta yahavuye irungika abasirikare guhagarika iyo mishamirano mayar akavuga ko abo bicanyi bahunze kandi ko ubu ibintu byasubiye mu buryo abasirikare bane b'ishyirahamwe mpuzamakungu bakorera mu gihugu cya repubulika centrafricaine baguye mu gitero uwundi umwe haranyuruzwa kuri uyu wa kabiri ibyo byatangajwe n'umugwi w'inteko za onu minusca ukorera aho muri repubulika centrafricaine aho wavuze kandi ko hari abandi basirikare umunani bakomerekeye muri icyo gitero iryo tangazo rya minusca rivuga kandi ko abagwanyi umunani aribo basize ubuzima muri icyo gitero cyabereye mu gisagara cya yogofongo ku birometero amajana ane na mirongo irindwi uva ibangi ku mugwa mukuru wa repubulika centrafricaine indege ya kajugujugu irimwo abasirikare ikaba yarungitswe mu gikorwa cyo kurondera abaguye muri icyo gitero icyo gitero kibaye nyuma y'iminsi mike hari amashyirahamwe mpuzamakungu ashika kuri atanu aheruka guhagarika by'agateganyo ibikorwa byayo muri ako karere kugarijwe n'intambara ayo mashyirahamwe akagiriza imigwi y'abitwaje ibigwanisho iri muri ako karere kwikora ibitero ku bakozi bayo perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yahagaritse mu mabanga yiwe umukuru w'ibiro bijejwe iperereza fbi james comey mu kuvuga ko hatagishoboye kurangura neza ayo mabanga muri kino gihe mu ikete ryanditswe na perezida trump rigashyirwa ahabona n'ibiro byiwe perezida trump avuga ko ibyo biro bikeneye umuyobozi mushasha ashobora gusubiza icyizere mu bantu ibyo biro bya perezida trump byatangaje kandi ko hagiye gutangura igikorwa cyo kurondera umuyobozi mushasha james comey yaragize uruhara rukomeye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uheze mu kwezi kw'indwi yatangaje ko hillary clinton yahiganwa na perezida trump yagize urwangara ku makete y'akazi yamara ko atacaha camwagira mu kwezi kw'icumi hasigaye iminsi ngo amatora abe komi yatangaje ko basubiye kugurura amatohoza ku birego by'ayo makete hasigaye iminsi ibiri ngo amatora abe atangaza ko basanze atakiri muri ayo makete comwagira hillary clinton yagirije james comey ko ku bijyanye n'ibyo birego mbere avuga ko ari no mu byatumye atsindwa mwamenya kandi ko abayobozi b'ibiro bijejwe iperereza muri amerika fbi bafise ikiringo cy'imyaka cumi james comey akaba yari amaze imyaka ine agenwe muri ayo mabanga umuvugizi w'ibiro bya perezida donald trump dana white yatangaje kuri uyu wa kabiri ko perezida trump yatanze uburenganzira bwo gushikiriza ibigwanisha abagwanyi b'abakurde basanzwe bagwanira muri siriya ingingo amerika idahuriza ko n'igihugu cya turukiya white yavuze ko iyo ngingo ari izofasha abakurde gutuza abagwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu turukiya ivuga ko abagwanyi b'abakurde ari umugwi w'iterabwoba ukorana n'umugambwe w'abakozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ki- bwa turukiya white avuga ko ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa amerika burajwe ishinga n'umutekano wa turukiya kandi ko amerika izokora ko ishoboye kose kugira irinde umutekano uzo- uri- uri- iri- irinde nako intureka zodurumbanya umutekano wa turukiya kuri wa kabiri jim matis aramutswe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri amerika yagiranye ikiganiro na mugenzi we wa turukiya abo bategetsi bakaba bumvikanye ku bijyanye no kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya iraki na siriya umukuru w'umugwi ujejwe politike mu makungu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya buraya federica mogherini yatangaje kuri uyu wa kabiri ko iryo shyirahamwe ryifashe neza nubwo ririko riratunganya isohoka ry'ubwongereza hongera hakorwa amatora mu bihugu bitandukanye birihurikiyemwo ivyo mogherini yabishikirije mu nama ya onu mu cegeranyo yashize ahabona kuri uyu wa kabiri aho yavuze kandi ko mu gihe ubwongereza buriko burasohoka iryo shirahamwe ubu rikwije imyaka mirongo itandatu yamara ko rihagaze neza kurusha muri kahise mogherini yatangaje kandi ko ishirahamwe ry'ibihugu vya buraya rihurikiyemwo ibihugu mirongo ibiri n'umunani ryiyemeje gutorera umuti wa politiki intambara iri muri siriya biciye mu biganiro biriko biratunganywa na onu bitekanijwe gusubira gutangura muri iyi ndwi- muri mu ndwiza i geneve mu busuwisi
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi agaton rwasa ejo ku munsi wa kabiri yagendeye ibohero ry'abagore mu ntara ya ngozi kwirabira ibibazo bahura navyo bimwe mu bibazo bamushikirije birimo ibijanye n'abana bafunganywe n'abavyeyi umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze yarakurikiranye urwo rugendo
hari kuri ubu wa kabiri imbere y'umutaga mu ibohero ry'abakenyezi rya ngozi ababohewe muri iryo bohero bariko bakira agatongwasa icegera cya mbere c'umukuru w'inama nshingamateka muri iryo bohero hafungiwe abantu ijana na cumi na batandatu muri abo harimwo imiyabaga y'abigeme umunani kuri abo ijana na cumi na batandatu hiyongera ko abafunganywe n'abana babo bagera ku mirongo ibiri n'umwe agatogwasa icegera cya mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yavuze icatumye ahitamwo kugendera ibohero ry'abakenyezi rya ngozi twagendeye ibohero ry'abakenyezi n'ingozi mu ntumbero cane cane yo kugarukira kuri bajya abana usanga bapfunganywe n'ababyeyi babo ariko nanone kugira ngo umuntu anabaremeshe kuko ubuzima bw'u- bwo gupfungwa si ubuzima bworoshe ariko kandi iyo babonye yuko n'abari hanze nabo babibuka birabaha intege bigatuma kumbure biborohera nabo kwisubirako aishakiye sekurasika arongoye iryo bohero yamenyesheje ko atagitegekanirijwe abana bafunganywe n'abavyeyi babo mu vyo gufungurirwa ikiremwa muntu cyose kiba ngaha mu ibohero kirekuriwe amagarama amajana atatu na mirongo itanu y'ibiharage n'amagarama amajana atatu na mirongo itanu y'ubufu barabaha akunyu gakeyi igarama zitandatu n'utumesa amagarama mirongo itanu ku munsi uwo ari we wese afungiwe ngaha arafungura mugabo nyene icubahiro cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka izo nzoya ivyo bibunduguru iyo micuko nta zindi fungurwa zibategekanirijwe kiretse rimwe na rimwe iyo turonse abagira neza bavyiyumvira bakatugemurira mu mfungwa ijana na cumi na zitandatu ziri mu ibohero rikuru rya ngozi hari abamaze gukatirwa imanza bamwe bakaba barakwije ica kane c'umunyororo bakiriwe uno munsi ntibashobora gutezurirwa ku mvo uburongoye ibohero yasiguye agira ko anavuga ivyo bamutumye muri mirongo umunani na batandatu bakatiwe abakwije ikigira kane ni mirongo itatu ku mirongo umunani na batandatu ntibakunze gutezurirwa bari ku bihano birebire bivuye ku byaha bibagira nubwo biri uko twebwe tubu- tubana nabo turabona ko bihanuye muti bihanuye bate tubona bashitse ngaha bakunda abana basanze mu ibohero mu kubaterura mu kubasimbagiza mu kubakinisha tubona baheka abana ba bagenzi babo nuko mu kugira bashike ngaha muri rino bohero byagenze uko byagenze none rero ubu ni uburyo bwo kubamenyesha ko babatumye ngo mugende mubasabire ikigongwe
agatogwasa yabemereye gushikana ikibazo cyabo imbere ibibazo biri hano twabyumvise mugabo kumbure twebwe nta nyishu twoshobora kuronkera bimwe bimwe muri byo ariko twumvise ubutumwa mwatanze tuzobushikiriza abo byega kumbure bazobikorera akazi rero ni ukuri numvise ibyo umuyobozi yavuze yaba arije ndabigira nari guca mvuga nti ugurura imiryango batahe kaho kubera atari jye ndabigira ntabyumvise akama nzogashikiriza abo byega icyo bazokora nibo bakizi ibohero rikuru ry'abakenyezi rya ngozi niryo ryonyine ryakira imiyabaga yose y'abigeme ituruka mu mihingo yose y'u burundi aishakiye sekurasika arongoye iryo bohero avuga ko abayabaga b'abigeme bahafungiwe bahora n'ingorane nyinshi kuko bari kure y'imiryango yabo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yagendeye iryo bohero yitwaje agakemanyi kari kagenewe ahanini abayabaga n'abakenyezi bafunganywe n'abana babo kakaba kari kagizwe ahanini n'ibitenge impuzu z'abana amasabuni n'umuceri Gikundiro abashitsi turabakiriye ku musozi w'igikundiro
ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika mu burundi kandi imiryango amajana atatu na mirongo ine n'indwi ku miryango amajana atanu na mirongo ibiri n'itatu yari yarahungiye mu gihugu ca tanzania mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivuye muri zone gitara komine ya mabanda mu ntara ya makamba iramaze guhunguka kuva mu kwezi kw'icenda umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ivyo vyemezwa n'umukuru wa zone gitara ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanga ikibanza cyateguwe n'ibiro by'ishami rya oni rijejwe impunzi hcr mu bumanuko bw'uburundi kugira cakire abahunguka kiri muri komine mabanda hafi y'ibarabara rihuza iyo komine n'intara ya kigoma mu gihugu ca tanzania ico naco categuwe kugira cakire bamwe mu barundi bahunguka bavuye mu makambi ya manyovu na nyarugusu nk'uko amakuru ijwi rya amerika rikesha bamwe mu bakozi ba hcr bivuga abahunguka bazananye muri iyo nzira abenshi baba ari abo mu ntara ya makamba zone gitara ya komine mabanda iri mu duce turimwo abari barahungiye mu gihugu ca tanzania mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abo nabo bari bahunze icuka kibi ca politike cadutse uwo mwaka umukuru wa zone gitara nibayubahe seregiyo atanga ibiharuro vy'abamaze guhunguka izone turongoye igizwe n'imitumba itanu iriko abantu bahunze baja mu gihugu ca tanzania batari bake mugabo muri iyi minsi ramaze kugaruka nk'imiryango ishika nk'amajana atatu na mirongo ine n'indwi bo tugerageje guharura hagiye imiryango yongera yogera nko ku majana atanu na mirongo ibiri n'itatu bo abo majana atatu mvuze ba- ngerageje bagiye baraza mu kirego gitandukanye baziriye rimwe kuko kandi ntibari bagiriye rimwe abanyamakamba bahunguka muri kino gihe bashikira mu vyabo no mu zabo nta minsi myinshi bamara mu kibanza co mu mabanda bakirirwamwo nk'uko uwo mutegetsi wa zone gitara bivuga bashyikira mu miryango yabo bashyikira mu nzu zabo mu matongo yabo niho tubakirira kuko inzu zabo amatongo yabo n'indimo zabo twarabibungabunze nta muntu umwe yabisubiyemo nicyo gituma bashyitse baca babisubiramo iruhande y'abo banyamakamba bobo baca batawukanwa iyo bari bahunze bava hari abatoroherwa abo n'abaturuka mu zindi ntara z'uburundi biturutse uko batahutse bava i tanzania bambuwe utwo bari batungiyeyo ibitaborohereza gushika mu ntara baje bavamwo manirakiza viatori ni uwo muri komine muhanga y'intara ya kayanza ari mu bahungutse umunani bamaze indwi zibiri zirenga ngaho mu mabanda twebwe twavuyeyo turi abantu mirongo ine n'umwe hariho abandi bantu bari bamaze gusohora mirongo itatu n'icenda nibo baziye rero twasanze ngaha twaciye dusanga ngaha rero abo twasanze ngaha baravuganye nab'iwabo baratelefona barabarungikira amatike niho rero twebwe rero baca batuzana badutaha ku mupaka imanyu kuwa gatatu w'indwi yahera baca baduta ngaho ku mupaka imanyovu badutenga ngaho ku mupaka imanyovu none tubabwira ati none ntacyo dujya dufise nta tike dufise n'ibintu byacu baradutwaye ntacyo duhaye kati twebwe ivyo ntimutubaza inzira igenda iwanyu niyo ivy'uko hari abarundi bakubagurwa bakanyarwa utwabo muri tanzaniya biremezwa n'umukuru wa zone gitara eka na musitanteri wa komine mabanda arabifitiye gihamya avuga ko abaja muri tanzaniya abakunda kuhagirira ibibazo ari ababa binjiyeyo batisunze amategeko umupfasoni niyo nkuru letitia asigura bimwe mu bibashikira muri ico gihe amapuro bavuga na karese pase ga- gafasha kugira ngo abari ku mupaka bagiranye imigenderanire ushaka kuja mu isoko asha- aje mu isoko abatanzania bazanga mu isoko mu mabanda bakarema isoko bakazana ibitoki byabo bakazana ibiki ibintu byose ibintu bitandukanye nyene ako gapapuro nako kaguha uburenganzira bwo kubayo iminsi cumi n'itanu kandi naho nyene ni kwizi ntara ziri ku mupaka wa tanzania Eh, ntiwova igitega ngo uruhungu urupapuro ntibaruguha abarundi nabo utanga arose agapapuro ako nashitse muri iyo tanzania ni daresarama arashikaye ayumvise hari akazi niyagarukira Eh, numva ntiba- nti- ntibakimenya urubibe rwiwe bagaca bafatwa nk'ubwo buryo icyo gihe naho byotugora gufata kugira ngo banyazwe na bande kuko umenye wamufashe urumva iyo utari mu mategeko nyine usanga udakingiwe ahubwo bobireka ikibazo kijanye n'abo barundi umunani baturuka mu ntara zitandukanye bamaze indwi zibiri zirenga aho mu mabanda umusitanteri w'iyo komine avuga ko bari mu birukanywe ku butaka bwa tanzania ashikiriza ko ata buryo buhari bwo kubashikana iwabo ntabonye uburyo bwo kubatana ntabwo tworonka nanze ngo iki komine ntabyo yashobora igice cy'ibi gihugu ingorane y'igihugu canke y'intara nyinshi sinzi abarundi byaratugoye cane ariko twararondeje ibyo bafungura kuva mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatandatu abanyamakamba babawe ibihumbi mirongo ine ku bihumbi birenga ijana bari bahungiye mu gihugu kibanyi ca tanzania kuva hagati mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu nibo bamaze guhunguka ivyo biharuro ijwi rya amerika ribikura ku rubuga nkurukanabumenyi bw'ibiro by'ishami rya oni rijejwe impunzi ku isi hcr i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda sentare ya gisirikare yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza rwagirizwamwo major dr aimable rugomwa icaha co kwica umusore w'imyaka cumi n'icenda theogene barushimana uregwa yarahakanye icaha co kwica yabiteguye avuga ko yakubise nyakwigendera mu buryo bw'ukwitabara kuko yaraje kumwiba bik- bikamuviramwo gupfa umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta akabo yari i kigali mu rwanda niwe adufitiye iyi nkuru majoro dr rugomwa areganwa na mukuru we nsanzifura mamerito icyaha cyo kwica theogene mbarushimana mu iburanisha ryabanje uwunganira nsanzimfura ndetse n'umuvandimwe we majoro dr rugomwa bari berekanye ko nsanzimfura afite uburwayi bwo mu mutwe urukiko rusaba ubushinjacyaha kuzasuzumisha nsanzimfura abaganga babizobereyemo bakaba aribo bazemeza ko afite uburwayi bwo mu mutwe mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi kuri uyu wa kabiri hasomwe icyemezo cya muganga wavuze ko nsanzimfura mamerito atuzuye mu mutwe ibyo bise mu ndimi z'amahanga debilite mentale severe ko nta buryozwacyaha bukwiye kumubaho iki cyemezo cya muganga nicyo umucamanza yashingiyeho akura mu rubanza bwana nsanzimfura mamerito yemeza ko ibyo umuhanga wamusuzumye yanditse ari byo bikwiye kugenderwaho maze urukiko rufata umwanzuro ko avanwa mu rubanza kuko ataryozwa iki cyaha urukiko rwahise rutangira kuburanisha mu mizi urubanza rwa majoro dr rugomwa wari usigaye wenyine muri uru rubanza ubushinjacyaha bwavuze ko bushinja majoro dr rugomwa kuba we na mukuru we mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu barafashe umwana w'umusore witwa mbarushimana theogene bakamukubita kugeza apfuye ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zagezeho mbarushimana yakubitiwe zasanze yamenetse umutwe ndetse avirirana n'amaraso menshi ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zatabajwe zahageze zisanga agiye gushiramo umwuka ku buryo zamugejeje kwa muganga agahita apfa ubushinjacyaha buvuga ko ibimenyetso bushingiraho buhamya icyaha majoro dr rugomwa ari abatangabuhamya banyuranye bagiye bemeza uko babibonye ubushinjacyaha bwanavuze ko ibyafatiriwe habereye icyaha birimo inkoni zakubise nyakwigendera imyambaro ya majoro rugomwa yariho amaraso yerekanye uko ibintu byari bimeze ubushinjacyaha buvuga ko ibindi bimenyetso bushingiraho buhamya majoro rugomwa icyaha bishingiye ku nyandiko za muganga wasuzumye umurambo wa theogene mbarushimana muganga ngo yagaragaje ko yakubiswe ikintu gitema umutwe ndetse ko yaracitse amenyo abiri y'imbere afite n'igikomere kinini cyane ku ruhande rw'umutwe muganga kandi yanapimye ibizamini bisuzuma isano iri hagati y'umuntu n'undi ibyitwa adeni mu rurimi rw'igifaransa asanga amaraso yari ku ikanzu ya majoro dr rugomwa ari aya nyakwigendera ubushinjacyaha bwanzuye ko bushingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya ndetse n'inyandiko ya muganga budashidikanya ko majoro dr mabure rugomwa yari afite umugambi wo kwica theogene mbarushimana ku ku ruhande rw'uregwa majoro dr rugomwa yavuze ko ibyo ubushinjacyaha buvuga byuzuyemo ibihimbano biteye isoni uyu musirikare yavuze ko we yari amaze iminsi aterwa n'abajura ubwo yabaga yaraye izamu uyu musirikare yavuze ko ijoro rimwe ataraye izamu umukozi wo mu rugo yamubwiye ko abajura bagarutse majoro dr rugomwa yabwiye urukiko ko yahise asohoka akabona abagabo batatu yakomeje avuga ko babiri baje kwiruka hagasigara teogene mbarushimana uyu musirikare yasobanuriye urukiko ko yahise amufata akamukubita bakagenda barwana kugeza bageze inyuma y'urupangu majoro dr rugomwa avuga ko adahakana gukubita mbarushimana bikamuviramo gupfa ariko asanga n'abatinze kumujyana kwa muganga nabo barabigizemo uruhare uyu musirikare avuga ko yakubise mbarushimana hagati ya saa tatu za nijoro na saa yine ariko akaza kugezwa kwa muganga mu ma saa sita z'ijoro abunganira majoro rugomwa bavuga ko umukiriya wabo adahakana ko yakubise mbarushimana bikamuviramo gupfa gusa bakemeza ko iki cyaha kidakwiye kwitwa ubwicanyi kuko hatabayeho kubitegura ndetse no gutega igicu uwunganira majoro dr rugomwa yasabye urukiko ko rwazashingira ku ngingo y'ijana na rimwe ivuga ko iyo umuntu yishe umuntu bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kiva ku mezi atandatu ukagera ku myaka ibiri cyangwa ihazabu y'amafaranga kuva ku bihumbi magana atanu kugeza kuri miliyoni ebyiri abunganira majoro rugomwa bavuze ko uwo bunganira yishe mbarushimana yitabara kuko yari yatewe n'igisambu imvugo z'uregwa izabunganizi be zarakaje ubushinjacyaha maze busaba ijambo babwira umucamanza ko iby'abajura abaregwa bavuga atari byo ko byahimbwe na majoro rugomwa umukozi we ndetse n'umugore we mu ijwi ryumvikanamo uburakari umushinjacyaha yabajije uregwa ati niba majoro rugomwa atarashakaga kwica mbarushimana nk'umusirikare noneho umuganga kuki yakubise umuntu akamusiga ari intere yarangiza akigira mu rugo umushinjacyaha akomeza agaragaza ko iyo dr rugomwa aba yarishe mbarushimana atabishaka yari kuba uwa mbere mu bamujyanye kwa muganga yakomeje yibaza ukuntu wakubita umuntu udashaka kumwica ukamumena igufa ryo mu mutwe umushinjacyaha yanzuye ko majoro dr mable rugomwa akubita nyakwigendera yari afite umugambi wo kumwica bityo agomba gukurikiranwaho icyaha cyo kwica urukiko rwasabye ababuranyi gusubika impaka urubanza rukazakomeza mu kwezi gutaha kwa gatandatu humvwa abatangabuhamya b'impande zombi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki nk'iyi ya cumi mu kwezi kwa gatanu mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu kongere ya kabiri ya koroni cumi n'eshatu z'abongereza zabyaye leta zunze ubumwe za amerika yatangiye imirimo yayo mu mujyi wa philadelphia mu cyabaye leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu iyi kongere yari igizwe n'abantu mirongo itandatu b'intumwa zihagarariye koroni zose cumi n'eshatu mu byemezo bya mbere bafashe harimo icyo gushyiraho umutwe w'ingabo umwe rukumbi wo kurwana n'abakoloni b'abongereza kugera ku bwigenge bw'igihugu ubu cyitwa leta zunze ubumwe za amerika nibyo tugiye kuganiraho muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana intambara yo guharanira ubwigenge yatangiye mu kwezi kwa kane mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu icyo gihe igisirikari cy'umwuga cyari icy'abongereza bari abakoloni rero muri buri koloni naho hari imitwe y'abaturage bafite intwaro mu rwego rwo kwirindira umutekano aho bari batuye iyo mitwe bayitaga milisi mu rurimi rw'icyongereza intambara itangiye iyi mitwe niyo yarwanyije bwa mbere na mbere abongereza nta buhuzabikorwa yari ifite byateye ikibazo birumvikana noneho kongere yihutira kubikosora maze ku itariki ya cumi na kane y'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu kongere ya kabiri imaze ukwezi iteranye ifata icyemezo cyo guhuriza hamwe imitwe yose milisi zikora umutwe umwe rukumbi kongere yawuhaye umugaba mukuru umwe rukumbi george washington waje no kuba perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika kongere yatoye n'abandi bantu cumi na babiri bo kumwongereza bane yabahaye ipeti rya major general abandi umunani ibagira brigadier general naho washington we kongere yamuhaye ipeti rya general ubwo bari bafite abo twakwita abasirikari ibihumbi cumi na bitanu mu ntangiriro bari bahanganye n'abasirikari b'umwuga b'ubwongereza ibihumbi bitandatu na magana atanu aba basirikari ba amerika bari abaturage babyishakiye ku bwabo gusa bajyaga mu ngabo bagomba kumaramo igihe kitarenze imyaka itatu ariko mu kwezi kwa cyenda igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatanu intambara imaze amezi atanu kongere yafashe icyemezo ko buri koroni igomba kohereza mu gisirikari rusange umubare w'abantu ikurikije uw'abaturage bayo ni ukuvuga ko koroni yari ifite abaturage benshi niyo yagombaga kohereza benshi mu gisirikari aba ngaba bo rero bahabwaga amasezerano y'akazi mu gisirikari kontra ashobora kurangira ari uko intambara nayo ubwayo irangiye kandi ntibari bazi mu by'ukuri igihe intambara yajyaga kurangirira radiyo y'ijwi ry'amerika kongere ya kabiri ya koroni cumi n'eshatu zabyaye leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ubwigenge bw'igihugu ku itariki ya kane y'ukwa karindwi igihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu intambara igikomeza abasirikari ba amerika bari bariyongereye cyane ndetse ni nako byakomeje bakomeje rero kwiyongera kugera intambara irangijwe n'amasezerano y'amahoro hagati ya leta zunze ubumwe za amerika nshya n'ubwongereza yashyizweho umukono i pari mu bufaransa ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa cyenda igihumbi magana arindwi na mirongo inani na gatatu ubwo abasirikari ba amerika bari ibihumbi mirongo cyenda nyuma y'aya masezerano kongere ya amerika yasheshe iki gisirikari maze ishinga noneho icy'umwuga koko ari cyo cyagiye gikura kugera ku ngabo za leta zunze ubumwe za amerika uko tuzibona muri iki gihe inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirimbi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yerekeye inkino amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo yerekeye inkino za kabiri za kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amayikipe yabaye aya mbere mu karere k'iburaya bita champions league zabandanije ejo ku munsi wa kabiri mu rukino rwa kabiri rwabaye ejo ku munsi wa kabiri hagati y'umugwi juventus de turin na as monaco wo mu bufaransa juventus yatahiye intsinzi y'ibitsindo bibiri kuri kimwe cya as monaco igitsindo cya mbere cyinjijwe n'umukinnyi mario manzukic ku munota wa mirongo itatu na gatatu ku ruhande rwa juventus igitsindo cya kabiri cyinjijwe n'umukinnyi dani alves ku munota wa mirongo ine na kane urukino rwa kabiri hagati y'iyo migwi ibiri rwabereye mu gihugu cy'ubutaliyano mu rukino rwa mbere mu bufaransa juventus yatsinze as monaco ibitsindo bibiri ku busa ibyo bitsindo byinjijwe n'umukinnyi gonzalo iguayin umuntu afatiye hamwe inkino zibiri zahuje iyo migwi yombi juventus yunguruje mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya ku bitsindo bine kuri kimwe cya as monaco urundi rukino rwa kimwe cya kabiri ruza kuba uyu munsi kuwa gatatu ruza guhuza imigwi atletico do madrid na real do madrid yombi yo mu gisagara cya madrid muri esipanye mu rukino rwa mbere real do madrid yatsinze atletico madrid ibitsindo bitatu ku busa iyo migwi uko ari ibiri irazinanye neza kubera iva mu gisagara kimwe cya madrid kandi imaze guhura inshuro zitari nke haba muri shampiyona y'umupira w'amaguru y'igihugu cya esipanye canke mu gikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya umumenyereza mukuru w'uwo mugwi diego simeon avuga ko ibidashoboka ku yindi migwi y'umupira w'amaguru ari ibintu bishoboka ku byerekeye umugwi wiwe avuga ko bazokora uko bashobora kose mu rukino rwa kabiri kugira binjize ibitsindo bihagije bishobora kubatuma bunguruza mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya yamara zinedine zidane umumenyereza mukuru w'umugwi real do madrid madrid uzohura na atletico de madrid amenyesha ko igikorwa cyabo cyo kunguruza mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya kitararangira na gato amenyesha ko biteze urukino rutoroshe na gato mu rukino rwabo n'umugwi atletico de madrid ruza kubera ku kibuga Vicente Calderon kitoroshe gukiniramwo. Zinedine Zidane avuga ko baza kwitanga ijana ku ijana mu rukino guno munsi kuwa gatatu kugira bashike ku mugambi wabo wo kunguruza mu gice cya nyuma. Aha niyo turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo. nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.